iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku rubuga rwa interineti mwadusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni murisanga muri studio ya gatandatu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema ibihugu byo ku mugabane wa afurika biri mu biza ku isonga mu bifite ingabo nyinshi ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga no kugarura amahoro hirya no hino ku isi kugeza ubu ibihugu nk'u rwanda etiyopiya misiri ndetse na ghana biri mu bihugu icumi bya mbere ku isi bifite abasirikare benshi bari mu butumwa bwa loni ariko nanone ibihugu byo kuri uyu mugabane ni nabyo bivugwamo umutekano muke utuma bikenera ubufasha bw'ingabo za loni ndetse n'iz'umuryango wa afurika yunze ubumwe nk'uko bigaragazwa na raporo y'umuryango w'abibumbye muri ibyo bihugu hari nka repubulika ya demokarasi ya kongo repubulika ya santara afurika mali saheri y'uburengerazuba n'ibindi hari igihe kandi ibihugu bimwe na bimwe byumvikana ubwabyo mu gufatanya guhangana n'ibikorwa bikurura umutekano muke no kubirwanya urugero ni amasezerano igihugu cya mozambique cyagiranye n'u rwanda byatumye u rwanda rwohereza muri icyo gihugu abasirikare n'abapolisi bagera hafi ku bihumbi bibiri gufasha kurwanya imitwe y'intagondwa yari yarigaruriye igice kinini cya mozambique hagati aho kuri uyu wa kabiri perezida w'u rwanda paul kagame yatangaje ko ubu u rwanda rufite ingabo zigera hafi ku bihumbi bibiri n'abapolisi mu ntara ya cabo delgado muri mozambique umukuru w'igihugu cy'u rwanda akavuga ko ibihugu byombi u rwanda na mozambique ari byo kugeza ubu byishyura ibigenda kuri iyo ntambara byose ibi perezida kagame yabitangarije mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru steve clemons ukorera ikinyamakuru the hills cya hano muri leta zunze ubumwe za amerika ubwo yitabiraga inama yiga ku mutekano ku isi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temistokle mutijima yakurikiranye iki kiganiro maze adutegurira iyi nkuru
ku ikubitiro ubwo leta y'u rwanda yatangazaga iyoherezwa ry'umutwe w'ingabo muri cabo delgado mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka hari hemejwe ko uwo mutwe ugizwe n'abapolisi n'abasirikare bose hamwe bagera ku gihumbi uwo ni nawo mubare kugeza ubu wari uzwi wanemejwe mu itangazo leta yasohoye mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka rivuga kuri ibyo bikorwa bya gisirikare kuri ubu hashize amezi asaga gatatu izo ngabo zihanganye n'abarwanyi bo mu mutwe wiyitirira idini ya isilamu wari warigaruriye iyo ntara icyakora perezida kagame agaruka kuri iyo ntambara yabwiye umunyamakuru steve cremons ko abasirikare u rwanda rufite muri icyo gihugu ubu bagera hafi ku bihumbi bibiri aho kuba igihumbi
leta ya mozambique yaratwitabaje nk'uko bitabaje abandi benshi barimo ibihugu byo mu muryango wa sadeke bisanzwe ari n'abaturanyi ba mozambique u rwanda rwagiyeyo binyuze mu masezerano y'ibihugu byombi ndetse n'ubutumire bw'igihugu cy'inshuti cyari gikeneye ubwo bufasha byihutirwa twarabemereye rero mu by'ukuri twoherejeyo ingabo zirenga igihumbi ubu dufiteyo abagera hafi ku bihumbi bibiri bagizwe n'abasirikare ndetse n'abapolisi
iyoherezwa ry'izi ngabo ryakozwe mu buryo bwihuse mbere y'iza sadeke ryabanje kutavugwaho rumwe kugera n'imbere muri mozambique aha bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bararinenze bibaza uburyo leta yitabaje igihugu cy'u rwanda mbere y'abaturanyi basanzwe banahuriye muri uwo muryango w'ubukungu ubumbiye hamwe ibihugu byo mu majyepfo y'afurika hakaba yewe n'abavuga ko iki cyemezo kitari mu bubasha bwa perezida philippe nyusi we ubwe atabanje kukinyuza mu nteko nshingamategeko hari kandi n'impungenge z'ukuntu izi ngabo z'amahanga zizakirwa muri iyo ntara bamwe bakaba baranasanishaga uburyo izi ngabo zoherejwemo n'uko byagenze mbere ubwo aho ikabode rigado hoherezwaga abacanshuro b'abarusiya ba wagner group batagize icyo bageraho muri uru rugamba icyakora ku rundi ruhande hakaba n'abashingira ku bunararibonye bw'igisirikare cy'u rwanda mu bikorwa byo kubungabunga amahoro bemeza ko zishobora kuzatanga umusaruro muri iyi ntara nyuma y'amezi asaga atatu abayoboye urugamba bavuga ko ingabo z'u rwanda ku bufatanye n'iza mozambike zaje kwiyongeraho iza sadeke ubu zamaze kubohoza intara yose ya kabode rigado yari imaze imyaka itatu mu maboko y'abarwanyi biyitirira idini ya isilamu perezida kagame akemeza ko bene iyo mikoranire hagati y'ibihugu itanga umusaruro kuruta ubundi buryo bwari busanzweho Rwanda government working with Mozambique the two of us leta y'u rwanda ifatanije n'iya mozambique nitwe twembi twishatsemo ubushobozi bwo kohereza ingabo no gutera inkunga ibikorwa byazo nta mfashanyo na ntoya twakiriye ivuye hanze icyo ibi bivuze ni uko mu gihe ibihugu bibiri byiyemeje guhangana n'ikibazo muri afurika ibyo bikoreka vuba bigatanga umusaruro uruseho nk'uko tumaze kubibona ni mu gihe mu buryo busanzwe bukoreshwa nk'urugero iyo tuza gutegereza ko hakorwa imyiteguro mbese bigakorwa nk'uko bisanzwe bigenda ubu twashoboraga kuba tugitegereje tutazi neza n'igihe tuzatangirira I'm not sure when we get started.
uretse ibyerekeye ikibazo cy'umutekano muri mozambike perezida kagame kandi yagarutse ku mibanire ibihugu byateye imbere bigirana n'ibyo ku mugabane wa afurika avuga ko uko ibintu bimeze ubu usanga ibyo bihugu bisa nk'aho ari byo bishinzwe imicungire y'umugabane wa afurika ibyo akavuga ko ku ruhande rumwe bituma hari n'aho ibyo bihugu byivanga mu bibazo by'imbere mu bihugu bya afurika umukuru w'igihugu cy'u rwanda akavuga ko aho ibihe bigeze ubu hari hakwiye kubaho ubufatanye bwumvikanweho kandi bwungukira impande zombi abayoboye ingabo muri ibi bikorwa bya gisirikare batangaza ko batsimbuye inyeshyamba mu birindiro nka byose zari zifite mu ntara ya kabode rigado ariko biragoye kumenya igihe uru rugamba ruzarangirira perezida kagame ubwo yasuraga ingabo ziri muri ubwo butumwa mu kwezi gushize kwa cyenda yavuze ko ingabo z'u rwanda zizaguma muri mozambike igihe cyose bizaba bikiri ngombwa igisirikare cy'u rwanda giheruka gutangariza abanyamakuru ko abasirikare b'u rwanda bagera kuri bane ari bo bamaze gutakariza ubuzima muri iyo ntambara mu gihe ku ruhande rw'inyeshyamba bahanganye hamaze gupfa bagera ku ijana
arakoze temistokle mutijima nk'uko nabivuze dutangira iki kiganiro ibihugu byo ku mugabane wa afurika biri mu biza ku isonga mu bifite ingabo nyinshi ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye ndetse no mu butumwa bw'umuryango wa afurika yunze ubumwe ibihugu nk'u rwanda etiyopiya misiri ndetse na ghana biri mu bihugu icumi bya mbere ku isi bitanga abasirikare benshi muri ubwo butumwa kugira ngo dusobanukirwe neza ibijyanye n'ubutumwa izo ngabo ziba zagiye uyu munsi twatumiye Colonel Ronald Rwivanga uyu akaba ari umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Rwivanga ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga ku ijwi ry'Amerika murakoze urakoze cyane kandi nawe kuba watuboneye akanya kugira ngo tuganire uganirize n'abakurikira ijwi ry'amerika koroneri rwivanga mu gutangira nari mvuze ko u rwanda ruri mu bihugu bya mbere ku isi bitanga abasirikare bajya mu butumwa bwo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi mwatubwira igihe ingabo za rdf zatangiye kujya muri ubu butumwa u rwanda rwatangiye ibikorwa byo kubungabunga amahoro guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane ku itariki cumi n'eshanu kanama nibwo itsinda rya mbere ry'abasirikare ba rdf ijana na mirongo itanu boherejwe mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri sudani muri amisi nyuma yaho rero kugira ngo murabizi ko twaje kohereza abasirikare benshi muri south sudani muri yunamisi abasirikare ibihumbi bibiri magana atatu na mirongo icyenda na babiri integrated stabilization mission in central africa igihumbi magana atandatu na mirongo icyenda na babiri aho ni muri repubulika ya santara afurika
aho ni muri central africa twohereza abarindwi muri united nations interim security force foabey unispa muri sudan twohereza umwe muri united nations support office in somalia n'abandi babiri muri united nations headquarters muri un ubu tukaba eh, twohereza toto yaba abasirikare n'abapolisi ibihumbi bitanu n'ijana na cumi na batanu izo ni zo statisitiki tugezeho uyu munsi ariko mwibuke ko dafuru yafunze Mm.
igihe rero dafuru yari eh, yari ikiri mu igihe twari tukiriyo twari aba kabiri ku isi mu kohereza ingabo ariko kuva igihe twafunze iyo mishoni eh, tw- tw- twaje kuba aba kabiri abo ngabo ibihumbi bitanu nabo mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye gusa cyangwa se n'umuryango w'afurika yunze ubumwe hose hose izo toto nakubwiye zose iyo ziteranyije zigera ku bihumbi bitanu ijana na cumi na batanu hanyuma umuntu yakwibaza ese ni iki gituma u rwanda rugira ubwo bushake bwo kohereza ah, abasirikare hirya no hino ku isi kubungabunga amahoro icya mbere ni uko eh, byerekana aho ingabo zacu zavuye ndetse n'aho zigeze cyane cyane duhereye ku mateka y'u rwanda ya jenoside yakorewe abatutsi mu bihugu birebera Ah, rdf yiyemeje ko ibyayibayeho bitazaba ku bandi dufite inshingano rero zo gutabara aho rukomeye kandi ibi tubiharwa n- tubihabwa n'itegeko nshinga kurengera muntu ariko nanone ni n'ishema ku gihugu kunoza no kuzamura isura mpuzamahanga y'u rwanda bituma nanone bagira ubunararibonye mu kazi bityo bakagirirwa icyizere mu kazi ka gisirikare ibyo bita military experience
Mm. hanyuma koroneri rwivanga ibyo ari byo byose kohereza gutegura ingabo cyangwa se abapolisi mu butumwa hanze y'igihugu kubungabunga amahoro n'umutekano ah, ni ibintu bisaba uburyo ni ibintu bisaba ubushobozi ah, yego muba mugiye mufashijwe n'umuryango w'abibumbye cyangwa se umuryango wa afurika yunze ubumwe ariko n'igihugu ubwacyo bigi- bi- kiba gisabwa gutegura abo basirikare haba mu bikoresho ndetse n'imyitozo ibyo biraborohera
Eh, dufatanya n'ibihugu byinshi eh, dufatanya n'ibihugu eh, amerika eh, europe eh, ibihugu byo muri europe eh, kudufasha mu mikoro imikoro rero ni training na na resources ariko rero ubushake bw'igihugu ni bwo bwa mbere dufite ubushake eh, kandi abasirikare bacu bakora training ahantu hitwa bako niyo dukora training ya peacekeeping ariko tugira n'izindi training zindi muri eh, rwanda peace academy zidufasha kunoza akazi kacu ka buri munsi nk'imbogamizi ah, wasangiza abakurikiye ijwi rya amerika ah, mushobora kuba muhura nazo cyane cyane ko muba mwohereje izi ngabo mu duce ahanini turangwa n'umutekano muke hari tumwe mu duce tuba twaribasiwe n'ibikorwa by'iterabwoba ndetse n'urugomo abasirikare banyu iyo bageze muri utwo duce bakirwa gute ese hari imbogamizi bahura nazo mbere y'uko ah, umuntu yavuga ko baseturinga bakaba bakora ibyo bikorwa biba byabajyanye icya mbere ni uko nakubwira ko akazi ka gisirikare ubwako karagoye ariko twiyemeje kwitanga twiyemeje kwitanga ah, nka boderigadi yari imaze eh, imyaka ine imyaka ine ifite ibibazo Eh, ibihugu byaragerageje kujyayo eh, kubafasha ariko eh, ingabo zacu zari tayari twabonye experience ahantu henshi central africa south sudan So, n- ndumva ari ikintu twiyemeje dufite ubushake dufite morale kandi ahantu hose eh, batwohereje abasirikare eh, bifata neza bifata neza eh, mu buryo bushobotse bifata neza mu buryo bushobotse wari ugarutse ku bijyanye na cabo delgado ah, aho ngaho ni intara yo muri ah, mozambique aho u rwanda ruherutse kohereza intumwa cyangwa se abasirikare bagera hafi ku bihumbi bibiri barimo n'abapolisi iki ni igikorwa ah, kitakozwe mu buryo bwari busanzwe aho mus- mwohereza ingabo zanyu mu butumwa ah, bw'umuryango w'abibumbye cyangwa ubutumwa bwa- bw'umuryango wa afurika yunze ubumwe ubu butumwa bwo ni ubutumwa hagati y'ibihugu byombi byagenze gute kugira ngo u rwanda rwohereze ingabo muri mozambique koroneri rwivanga nk'uko abayobozi b'ibihugu bababwiye eh, kugira amasezerano n'ibihugu bagize amasezerano na eh, central africa kubafasha gutanga ubwo bufasha kugira ngo duhagarike eh, ibibazo eh, byari byugarije icyo gihugu Eh, nyuma yo eh, eh, context twagiriye muri mozambique nanone badusabye ko tubafasha So, tu- twabaye igihugu igihano cya mbere cyo ku- eh, kwitabira icyo gikorwa kadeshi yaje kuza nyuma Eh, ariko nk'uko eh, nyakubahwa perezida wa repubulika yabibabwiye eh, ni agreement hagati y'ibihugu byombi Re- duhere kuri repubulika ya santara afurika wari uvuze ko hari amasezerano ibihugu byombi byagiranye icyo gihe mujya muri santara afurika ah, inshingano mwari mufite zari izihe ndabyibuka ko hari igihe amatora yari yegereje ese mwari mugamije gu- kugera ku ki ubwo mwoherezaga ingabo z'u rwanda muri repubulika ya santara afurika Ah, icya mbere nk'uko wabivuze ni ukugira ngo amatora azagende neza ariko n'ikindi gikorwa ni ukugira ngo nanone twirinde abasirikare bacu bagomba kwirinda neza Eh, nk'uko twari twakoze select analysis tubona ko ingabo zacu zikeneye kwirinda n'izi- ziri mu kazi ka UN bagomba ku- kurindwa neza Eh, ubwo rero eh, igihugu cya- cyadusabye ko twabafasha muri muri ibyo bibazo uko ari byo.
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema umutumirwa wacu ni koroneri ronald rwivanga uyu ni umuvugizi w'ingabo z'u rwanda turagaruka ahanini ku butumwa bwo kubungabunga amahoro n'umutekano bw'ingabo z'u rwanda mu bihugu bitandukanye cyane cyane tugaruka no ku gihugu cya mozambique aho u rwanda rwohereje ingabo zigera hafi ku bihumbi bibiri guhera mu kwezi kwa karindwi ariko dufite n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza kugira ibyo babaza ah, koroneri rwivanga hanyuma tuze kugaruka twinjira cyane mu kibazo cya mozambique n'ibikorwa ingabo z'u rwanda zirimo gukorerayo Reka dufate alphonse wiriwe mwiriwe mwiriwe uri hehe Eh, nitwa twiringiyimana alphonse mperereye mu burasirazuba bw'u rwanda mu karere ka nyagatare ikibazo cyawe Eh, nda- ndabanza gushimira ijwi rya amerika muri iyi tanga rwose ku biganiro mudukorera Eh, ni- kandi ndashimira n'uwo mutumirwa mwadutumiriye Eh, nda- ndashaka kumubaza ese kandi ndanashima ko u rwanda rutanga ingabo ruzika- zika- rukajya kubungabunga umutekano none ese u rwanda rwungukira he Eh, rufitemo ubu- u- u- u- iyihe nyungu Eh, murakoze urakoze cyane koroneri rwivanga icyo kibazo cya alphonse icyo kibazo nari nanagishubije yego wenda Eh, Okay, ntiyakurikiye ntabwo neza ntabwo twatangiranye ntabwo nari ndi kuri radiyo neza nabisomye ku- ku rubuga Mwa- mwamfasha mu- mu- mukansubiriramo mu magambo make
yego
bavuze ko byerekana aho ingabo zacu zavuye ndetse n'aho zigeze cyane cyane eh, duhereye ku mateka y'u rwanda ya jenoside yakorewe abatutsi eh, ibihugu birebera rdf yiyemeje ko ibyayibayeho bitazaba ku bandi dufite inshingano zo gutabara aho rukomeye kandi ibi tubihabwa n'itegeko nshinga kurengera kurengerera ikiremwa muntu aho igihugu cyadusabye ko tubafasha kugira ngo gikemure iki ki- ikibazo cy'aba- cy'abaturage bari mu kaga u rwanda rwiyemeje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu i kigali ibyo bita kigali principles twiyemeje ko tuzatabara igihugu cyose cyadusabye tubishoboye mu bushobozi bwacu icya kabiri nongeyeho ko eh, ari ishema ku gihugu kunoza no kuzamura isura mpuzamahanga y'u rwanda ibyo rero ndumva cyane cyane ko nanone bi- bishingiye ku ku mateka ku mateka yacu iyo urakoze rero turebereye abaturage bicwa bavanwaho imitwe murabyibuka ibintu bitabaho ku isi abantu baka- bagategereza bakajya mu manama bagatinda u rwanda ruhari rufite ingabo rushobora gufasha icyo gihugu numva ari ikintu rero eh, gikwiye
urakoze cyane koloneri ronald rwivanga alphonse nawe mu burasirazuba bw'u rwanda ndagushimiye cyane Ah, koloneri rwivanga ah, reka twibande gato ku ku butumwa bwanyu mu gihugu cya mozambique mwageze mu gihugu cya mozambique mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka Ah, gerageza usobanurire abakurikiye ijwi rya amerika wenda badakurikirana cyane ah, ibijyanye n'ubutumwa bwanyu mukigera muri icyo gihugu icyo gihugu mwasanze kimeze gite ese mujya gutumirwa ikibazo cyari kigeze ku iyihe ntera bari bamaze imyaka ine eh, igihugu cyarafashwe n'intagondwa i- agace ka ka bodergaze province eh, muri mozambique karafashwe eh, cyane cyane muri district za palma na mutimbo wa praya aho ingabo zacu zahereye zikora operation Eh, ibyihebe byari byarahafashe zigakora operation zi zo kwica abaturage zo guhagarika ibikorwa remezo eh, bya- ah, byanatakagamo no mu bihugu bindi nka tanzania byatatse ahantu hatatu muri tanzania mm? Ni ibiko- ahantu hitwa kitaya mihambwe na mikengeri muri tanzania bica n'abaturage barongera nanone ubwo umwaka w'ibihumbi bibiri na na makumyabiri eh, hafi abantu ibihumbi bitatu bibamishwe eh, n'abantu ibihumbi magana magana inani bavuye mu byaro urumva rero eh, ikibazo cyari gikomeye cyari gikomeye u rwanda rero eh, rwaje gusabwa kujya muri icyo gihugu eh, kubafasha kugira ngo tu- tuhashe iki kibazo Eh, tuhageze eh, itariki icyenda z'ukwa karindwi twahise twigabanya mu mu matsinda abiri itsinda rya mbere rijya ahitwa palma irya kabiri rijya ahitwa mweda Eh, irya palma rimanuka umuhanda ugana musumba de praya riza- ri- eh, rigenda ri- eh, rirwana n'umwanzi eh, ahitwa kirimane maputo eh, fast may ritegereza eh, hafi ya fast may ritegereza itsinda eh, ryari riturutse muri eh, eh, mweda naryo riro- rizamuka muri uwo muhanda nyine wa wa biyaka awase eh, momo eh, totwe bahita ba- biyunga n'igikundi kiva cyavuye ruguru bafata umujyi wa musimbo wa diporaya bamaze gufata uwo mujyi uwo mujyi niwo wari umujyi wa mbere uwa mbere wa w'intagondwa ni nawo mujyi wa- uwo bapangiragamo ibikorwa byo kugira inama abaturage ba mozambique Eh, ni nawo mujyi bavuga ko eh, wari ufitiye runini eh, inyeshyamba tumaze eh, kubavana muri uwo mujyi bamanutse mu mashyamba ya mbawu tubakurikirana muri muri ayo mashyamba nanone na ejo bundi aha twabavanyemo ba- bambuka umupaka wa metaro riva umupaka wacu na na sadek binjira muri district za sadek za makomiya mayibibe na naganda Eh, ejo nibwo twahuye na na- n'ingabo za sadek kugira ngo tubabwire aho bigeze eh, twumvikane uburyo bwo guhasha iki kibazo hanyuma kuri kuri icyo kibazo utarakomeza koloneri rwivanga ku bijyanye na sadek zo ni ingabo ah, zoherejwe n'ibihugu byo mu muryango wa afurika ah, y'amajyepfo hari byinshi byanditswe ubwo u rwanda ah, rwoherezaga ingabo zarwo muri mozambique hari abavugaga ko u rwanda rusa nk'aho rugiye nk'abacyanshuro ah, habayeho kutumvikana ndetse ngo ingabo za sadek ntago zifuzaga ko u rwanda ru- ah, ruzitanga kujya muri mozambique ukomoje ko hari ibiganiro byatangiye cyangwa se amanama ahuza ingabo z'impande zose ubwo ni ukuvuga u rwanda mozambique ndetse n'ingabo za sadek Ah, ibyo byavugwaga ese hari agaciro bifite ingabo z'u rwanda n'iza sadek ndetse na mozambique bibanye gute ni agaciro mbiha kuko nta kibazo cyigeze kivuka Eh, twe twari dufite inshingano duhabwa- duhabwa n'igihugu cya mozambique eh, kandi akazi twaragakoze baduhaye eh, utu- uturere tubiri palma na mutimbo wa gipura akazi turagakora tukanoza neza tuba- aduyi turamukubita tumuvana muri ibyo bice byose Eh, ubwo rero nabo baf- ah, sadec yahawe disitirigiti kugira ngo enye ni na benshi cyane ntabwo bari hafi ibihumbi nka bibiri cyangwa bitatu Eh, so babaha ahantu hanini kandi ikindi nakubwira ni uko eh, ahantu twibanze ni naho umwanzi yari yarafashe ariko bitavuze ko n'ahandi atahagera so ah, kandi ni naho ya- yahuye so dufite inshingano zo gukorana na sadec kugira ngo aduye inamanuka mu turere eh, twa sadec tube twahanahana amakuru kugira ngo tumutangetange impande zose kandi ibi nibyo turimo gukora urakoze cyane Ndumva nta kibazo Mm, urakoze cyane Colonel Rwivanga turakomeza nanone tuganira kuri icyo kibazo cya Mozambique ndetse n'ibikorwa u Rwanda rurimo gukora muri icyo gihugu tubibutsa ko iyi mwumva ari radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu VOA akadomo ko mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mu Burundi ni kuri shortwave ah, metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi ry'Amerika Emmanuel wiriwe neza mwirwa nyamahoro yego uri hehe
bumerere aho bita kicukiro mu mujyi wa kigali ikibazo cyawe
Eh, noneho iki- mbere na mbere ndabanza gu- gushimira uwo mutumirwa ndetse nanubahiriza inshingano ze mushimira yuko akomeje kwitwara neza Mm, noneho nanone nkavuga ati ingabo z'u rwanda zubahwe aho muri hose rwose turabemera cyane noneho nkagira nti ese inshingano zabajyanye nk'aho ngaho barabona hari igisubizo kizima bazasigira abanyamuzambike ku buryo bazagumana umutekano urambye nk'uko nabo barimo barawuharanira cyangwa se bizarangira n'ubundi imidugararo ikomeje kuba muri ako karere ariko nkurikije uko dukomeza kubyumva uwo mutwara arimo aragenda bisobanura biragaragara yuko hari icyo bari gukora kandi kigaragara mbese bafasha abaturage muri rusange ikibazo cyane kikagira giti ese barabona hari icyo bazamarira abo baturage ku buryo bazahava bavuga ati ingabo z'u rwanda hari icyo zadufashije ku rwego mpuzamahanga ndetse n'umutekano wacu ukaba uhamye unarambye muri rusange murakoze cyane mwo muravugana na birushya abagabo mberere hano kicukiro mu mujyi wa kigali ingabo z'u rwanda zubahwe urakoze cyane Emmanuel ah, Colonel Rwivanga mbere y'uko usubiza icyo kibazo reka dufate n'undi umwe Manase wiriwe neza
niba neza ndabaye mwiri uri hehe
ni muri zambia mu bufaka ikibazo cyawe
ubundi ikibazo ndajya turi kumutumire yego
Mm. ega nk'uko turumva amakuru nk'uko ngenda bivuga biraboneka barakoze kandi biriko birashimwa kuko ndashaka kubaza mbega u rwanda nk'ingabo z'u rwanda kuba bavutse iya mbere kugenda kugarukana amahoro muri mozambike kandi bari muri east africa mozambike isanzwe iri muri sadiki wanashaka ariyo n'uwitwara sadiki mbega niyo hava bibonekana ko umengo hari ibindi bintu bagiye bakurikira ku nyungu z'iwabo kubera aribo batangiye kujya imbere cyo cyo cyo niyo hava bibonekana ko umengo barafite ikindi kintu bagiye bakurikirana uzi ko nk'uwo munyafurika abantu benshi ubura bagenda barahiga n'ibintu by'imana ibintu nk'ibyo by'imigwano
Ura- ura- urakoze manase nawe koroneri rwivanga araza kugerageza aguhe igisubizo koroneri rwivanga uhereye kuri icyo kibazo cya emmanuel wibaza niba ah, igihe ubutumwa bwanyu buzaba busojwe ese murabona hari icyo mozambique izaba yungutse cyangwa se ntimuzagenda nanone igihugu kigasubira uko mwagisanze
urumva icya mbere nababwira ni uko ahantu hose twagiye dukora ahantu hose twahawe inshingano eh, zo gufasha ibihugu mu buryo butandukanye hari ibikorwa twakoraga eh, twasigiye icyo gihugu ibyo bihugu byose kugira ngo babonye uburyo twifashe muri south sudan eh, muri dafur dafur yafunze n'ubundi uko uko twahasanze tukihagera ntabwo ariko dafur imeze uyu munsi bigaragara ko ari icyo ah, icyo- icyo gice eh, cyavanyemo icyo gihe ubwo rero natwe muri eh, mozambique na na central africa hari amahugurwa hari ubufatanye mu buryo bw'akazi gasanzwe bituma nabo bagira inararibonye batwigiraho byinshi numva rero ah, ariko namusubiza turizera ko eh, nyuma y'imyaka nk'ibiri tuzaba tuvuga ko eh, tuzareba uko ibintu bizaba bimeze mu mwaka umwe tuzakora evaluation twongere igihe ntabwo tura- turakimenya cyo tuzamara muri icyo gihugu ariko eh, ugereranyije n'ibi- n'igihe twamaze mu bindi hari icyo twabasigiye kandi kigaragara
hari n'ikibazo cya manase wibaza niba kuba u rwanda rwarabaye urwa mbere eh, rujya muri mozambique ubwo ngo nta zindi nyungu zibyihishe inyuma ko batabivuze se ahantu hose twabaye aba mbere tujyayo dafuru twabaye aba mbere ko batabivuze n'ahandi hose central africa ko batabivuze kubera icyo babivuga ari uko tugiye muri mozambique mwumve ko ibi bintu twiyemeje kubikora kandi tukaba tubikora neza n'ubushake bwinshi Mm. urakoze cyane colonel rwivanga mu kanya mbere y'uko twakira ah, abakunzi b'ijwi ry'amerika wari urimo uvuga bimwe mu bikorwa ingabo z'u rwanda ah, zimaze gukora muri icyo gihugu cya mozambique Ah, mukurikije uko mubona ibintu uko mwasanze ibintu bimeze ah, mwavuga ko ubushobozi bw'umwanzi muhanganye bumeze gute ese hari umubare mushobora gushyira ah, kuri abo bagizi ba nabi cyangwa se ibyo byihebe mubona bangana gute ese ubushobozi bwabo bumaze kugabanuka ku rugero rungana gute biragoye kujya mu mibare eh, ariko icyo nakubwira ni uko eh, bari benshi bari benshi bakontorolaga ahantu hanini cyane urumva abantu bari bafashe provinsi yose ya kabodbergaga urumva bari benshi kugira ngo ufate umujyi uwurinde Mm, ube wa- wahangana na leta umubare tutagiye no mu mibare iragaragara ko bari benshi Mm. Ah, hanyuma se- ariko ingabo zacu zaje zaje ziri- ziteguye ku- guhangana n'icyo kibazo Mm.
ariko zifatanyije na mozambique Mm. hanyuma se koroneri rwivanga ah, iyo abantu basobanura ikibazo cya cabo delgado ah, hari ababita intagondwa hari ababita abarwanyi ba leta ya kisilamu hari ababita al qaida hari ababita amabandi ah, ibyo ari byo byose mu guhangana nabo ah, ndibaza ko hari bimwe mu bimenyetso mushobora kuba mufite ah, bishobora kugaragaza neza isura y'abantu muhanganye nabo abantu muhanganye nabo ni bantu nyabaki icyo nakubwira ni uko u- uko babita kose ijambo eh, ribakwiye ni uko ari intagondwa z'inyeshyamba eh, zigamije guhungabanya umutekano w'igihugu n'uw'abaturage nubwo ariko nabita iki- i- identity yabo ntabwo ntabwo ari cyo kintu gishira imbere ikuru ni uko tuzi ko ari aba- abagizi ba nabi bica abaturage mwarabibonye ibintu bakora kandi badafite umugambi mwiza batwika amazu batwika amamodoka bagahagarika ibikorwa remezo ibyo rero nibyo tureba identite yabo ntabwo ari idusunika ikidusunika cya mbere ni uko hagomba kubaho amahoro muri icyo gihugu abaturage bagatekana akazi kagakomeza kandi ntikagire ingaruka ku ku bindi bice eh, byo muri afurika
hanyuma ku bijyanye n'ubushobozi bwabo mubona muba- mumaze kubaca intege
biragaragara biragaragara ko bacitse intege kandi biraturuka ku ku buryo eh, ingabo zacu zifatanyije n'iza mozambique zi- zaba- zarwanye nabo zitabaho umwanya wo kuru- wo- wo kuruhuka ikibazo ingabo nyinshi zikunda kugira ni ukubaha agahenge ntabwo twakabahaye ni nako bikwiye kuba bimeze twabatse ibyo bita freedom of action na freedom of maneuver nta buryo bwo kwidegembya icyo rero nicyo nta- nta n'ubutaka dushaka ko basigarana kuko iyo baretse ngo bagire ubutaka bakoreraho akazi kabo bakoresha ubwo butaka gukora ibikorwa eh, bino bikorwa bibi byo kwica abantu no ku- no kubambura no ku ntabwo tubaha umwanya wo guhumeka ijwi ry'amerika uru wa mbere uru wa mbere uri igitego
reka twakire abandi bakunzi b'ijwi rya amerika ah, kuri telefone dufite daniel wiriwe neza
mwiriwe neza ku ijwi rya amerika yego uri hehe
okay, ni ni daniel nizeyimana i musanze mu rwanda ikibazo cyawe
ubu ikibazo cya mbere nabaza ese nka gutya k'u rwanda iyo rugiranye n'amasezerano na mozambique yo kujya kurwanya umutwe w'iterabwoba atari kuri mishoni ya loni buriya ahantu baba bagira impungenge ko isaha n'isaha uwo mutwe w'iterabwoba wazagerageza gupuraninga gahunda zo kuba wenda zagira ibikorwa byangiza mu rwanda urakoze noneho daniel icya ka- Yego.
icya kabiri ese ese ku- ubu mbere yo kujya uh, muri urwo rugamba rwo rwo kurwanya umutwe w'iterabwoba muri mozambique u rwanda mbere na mbere rwari rwarabanje gukora bije y'ibizakinirwa kuko bitagiye kuri mishoni ya loni urakoze daniel mu kanya ah, koroneri rwivanga aragusubiza reka dufate na thierry wiriwe neza cyane mwiriwe n'abandi bose uri hehe thierry
i bujumbura mu burundi ikibazo cyawe
E- e, ikibazo jyewe mfite ndetse ngira na benshi bibaza e, ni ukumenya muri afurika uyu munsi dufite ingabo zitari nke ziri hanze y'igihugu none impamvu izo ngabo ziba ziri hanze mugabo muri afurika tukaba twumva hamwe hamwe hari umutekano muke ndetse hakanivangamwo ibitero by'abiyahuzi aba baterorisite afurika mu by'ukuri yoba yunguka iki gituma itabanza kwifukariza kuri yo nyene ngo habanze harwanywe abo bantu bari muri afurika nyene kuko amakenga duhafise ni igihe afurika kuva afurika yinjiye muri ivyo bikorwa byo kurwanya iterabwoba mu bihugu bimwe bimwe ahubwo muri afurika byaciye bikomera abaterorisite baca baba benshi tubona ibihugu bimwe bimwe nka burkina faso n'ibindi biriko bira- biribasirwa cyane n'ibitero nk'ibyo nca nibaza none afurika ahubwo aho kunguka kuko nimba tugiye guharanira umutekano hanze ya afurika byaca biboneka ko muri afurika turiko turagira intambwe ikomeye y'umutekano uhagije gushika aho tuja kurondera hanze ya afurika ubwo bica bitangaza bikayobera ingene muri afurika nyene duca dusanga ahubwo ibintu bitera bikomera tukabona les actes terroristes zitera ziba nyinshi ni ikibazo rero nacyo nibaza afurika rero uyu munsi irimo ikintu gihushane cyacu kuko woca umenga hari umutekano muke umutekano ukwiye mugabo wundi mwanya tukabona umenga hari umutekano muke hari ikintu rero gihari nka paradox nca nibaza rero nk'abanyafurika turabe neza ko atari izindi nyungu ziriko ziratujana muri ibyo bintu turabe ko tutava dusanga tubisamburiye ko rero abanyafurika babe mare ntituze kuraba twashize ntituze gusanga ahubwo hashizwe imbere inyungu za bamwe n'abandi icyo ni igitekerezo hari ikibazo ufite
ikibazo mfise ko tubona muri afurika gurupe teroriste ziriko ziragwira mbega ko uyu munsi ntarumva icyifuzo cyawe ni kuri afurika n'icyahe urakoze thierry ah, kuri ibyo bitekerezo n'ikibazo cyawe Ah, koroneri rwivanga ah, ndibaza ko hari ukuntu ibyo bibazo byombi byenda gusa cyane cyane daniel uvuga ati ese nta mpungenge mufite z'uko ah, abo mugerageza kujya kurwanya mu bindi bihugu bashobora kuzahindukira bakaba bagaba ibitero ku rwanda hanyuma unavuge kuri ibyo bitekerezo bya tseri uvuga ah, uko abona ko ikibazo cy'iterabwoba gikomeje kwiyongera ku mugabane wa afurika n'igikwiye gukorwa Eh, ku kibazo cy'impungenge icyo nakubwira ni uko eh, impungenge zo nta n'izo dufite kuko iyo tubigira tuba twarazigize na kera igihe twajyaga muri central africa n'ahandi hose ikibazo cy'impungenge ntacyo tugira dufite inshingano twahawe kandi kugira ngo turwanye ibibazo by'iterabwoba tugomba guhakisha ko tugiye ahantu hose aho ikibazo cyaba kiri ubwo rero ntidutinya ko bazaza iwacu iwacu turirinze ushobotse kujya ahandi utiriye mu rugo iwanyu ntibishoboka turi tayari iwacu mu rugo icya kabiri kijyanye na bije hari bije washyira ku buzima bw'abantu abaturage ubuzima bw'abaturage numva nta kintu namusubiza kuko bije ya mbere ni ubuzima bw'umuntu ni ubuzima bw'abantu abaturage iyo niyo bije yo hejuru cyane kuruta iyo abasirikare bajya mu kazi mu kazi hanze y'igihugu abo bahembwa amafaranga ayo ari yo yose ariko icyo twe tureba cyane ni ubuzima bw'abantu hanyuma kuri iki cyatsi nkamwe mukurikiranira hafi ibijyanye n'umutekano hirya no hino ku isi afite impungenge ko iki kibazo cy'iterabwoba aho kugira ngo kigabanuke kirimo kurushaho kwiyongera ku mugabane wa afurika namwe niko mubibona oya ntabwo ariko mbibona duhereye nko kuri kabagabagade ubwayo twavuga ko kiyongeye ko cyangwa cyanabona ubwo rero duhereye aho ngaho honyine cyangwa somaliya urabona ikibazo cyaragabanutse nacyo cyariyongera biri mu bitekerezo by'abantu ariko mu by'ukuri buri munsi kandi nuba kizarangira vuba
bwana koroneri rwivanga mbere y'uko tugaruka ku bijyanye n'ikirimo gukorwa ubu ngubu nyuma y'uko imijyi nka mukimbo wa dupureya ndetse n'intara ya kabudelgado muri rusange bimaze kubohorwa ibirimo gukorwa abantu bari barahunze ese bimeze gute ubu ngubu reka mbanze nkubaze hari amakuru yigeze kuvugwa ndetse na perezida w'u rwanda paul kagame yigeze kubikomozaho avuga ko bamwe mu barwanyi b'imitwe muhanganye nayo aho ngaho muri mozambique bashobora kuba bafitanye isano n'umutwe wa adf urwanira muri congo ndetse ko hari n'abanyarwanda bashobora kuba bari muri iyo mitwe wagira icyo ubivugaho
imitwe y'iterabwoba yo ishobora kuba ifite ukuntu ikorana adf byo twarabimenye ko bakorana abandi kugira ngo iyo information tuyikomfaminge bizadufata umwanya ariko turabikurikiranira hafi ariko ibya adf urumva hari ibyo bita icecap icecap central african province urumva iyo ngiyo iyo ngiyo irahari irahari kandi yaragaragaye ariko konekishoni n'izindi gurupusi zirwanya ubutegetsi ziracyakora ubushakashatsi
urakoze cyane rero u rwanda ingabo za mozambique ndetse n'iza sadec zigaruriye igice kinini cya cabo delgado imijyi ikomeye cyane nka mukimbo wa dopureya ubu ngubu harakorwa iki koroneri rwivanga
ubu aho bigeze twari tugeze kuri sipayi yo kugarura abaturage mu byabo kugira ngo akazi bakomeze akazi kabo gasanzwe ni nayo mpamvu inama y'ejo yahuje inzego z'umutekano z'u rwanda mozambique na sadec kugira ngo tunoze uburyo bwo guhana amakuru guhanahana amakuru no kunoza imikorere hagati yacu kugira ngo tugarure abaturage mu byabo kandi dukomeze duhashe iki kibazo cy'intagondwa dukorana hamwe
murabikora gute aba baturage bari barahungiye he ese kugira ngo bagarurwe mu byabo ni iki mukora kugira ngo mubagarurire icyo cyizere cy'uko umutekano bagiye bahunze ubu ngubu bawufite hari ibyo twita security operation security operation ni uburyo bwo kurinda abaturage kugira ngo n'aha ngaha niba mwibuka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi hari igihe abantu bavugaga ngo ariko twe ko abasirikare n'abapolisi baba bari ahantu hose mu giturage impamvu iroroshye tuba tugira ngo abaturage babone perezansi y'abasirikare n'abapolisi kugira ngo bagire konfidensi ubu ngubu u rwanda ruri mu bihugu bitekanye ku isi muzarebe statisitiki zandikwa ku rwanda uburyo u rwanda rutekanye ariko hari abavugaga ko ingabo n'abasirikare bagaragara atari ikintu cyiza kuri ku isura y'igihugu ubwo rero ibyo bikorwa biri mu bintu bizakomeza gukora no muri mozambique kugira ngo bigaragare ko hariho impakiti y'umuturage abona garaziyansi y'umuntu y'umusirikare n'umupolisi ibyo rero biri mu bintu tuzahugura tuzakomeza kwereka n'abantu uko bikora abaturage bazatekana kandi muzabibona abo baturage bari barahungiye he
bari barahungiye muri disitirigiti zitandukanye bari baratatanye mu makampu hirya no hino abari mu kimbo dipuraya hari abagiye ahitwa nagande makomiya mweda mayidumbe n'ahandi n'ahandi henshi niyo mpamvu dukorana na sadegisi kugira ngo abo bantu batahuke basubire mu byabo dukomeze dukore akazi dufatanyije n'inzego z'umutekano za muzambike hanyuma se iyo murebye muvuga ko intego zanyu mumaze kuzigeraho ku gipimo kingana gute ahakiri utubazo ni hehe utwo tubazo turimo kudukemura utubazo twa kodineshoni hagati yacu n'inzego z'umutekano zindi ejo twarahuye niba aricyo kintu cyari gisigaye ariko ibindi turasa n'aho tuzi tubikora neza twakoze operashoni twirukana umwanzi umwanzi agenda atatana hirya no hino tujya muri pazi yo gucura impunzi haciye impunzi hafi ibihumbi makumyabiri na bitanu tubaha umutekano kugira ngo kuva igihe twabasiye nta kibazo na kimwe barahura nacyo ndumva ku gipimo niba natanga icyo gipimo kandi tugikomeza nta gipimo naguha rwose ariko nakubwira ko turimo gukora neza cyane n'inzego zose ijwi ry'amerika uruwa mbere uruwa mbere uri igitego
mu kanya turaba tugeze hafi ku musozo w'iki kiganiro ariko reka dufate abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika babiri hanyuma tugaruke tugana ku musozo w'iki kiganiro leonard wiriwe neza
twiriwe neza mwaramutse ngaho ku iradiyo y'ijwi ry'amerika mwaramutse uri hehe wowe
yewe ubu tuvugana ndi i bujumbura mu burundi cyane cyane muri kaminuza y'u Burundi ikibazo cyawe
ego nashaka ntangure ku gitekerezo navuga ko ari byiza ko ibihugu ku isi hirya n'ino bigenda bifatanya kugira ngo amahoro n'umutekano amere neza ariko akabazo nashaka mbaza umutumire igihugu cy'u rwanda kiri mu bihugu nk'uko mwagiye mubivuga gifite ingabo nyinshi hirya no hino mu gutabara kugarukana amahoro ariko tugiye kubiraba nk'ibiheruka kuba muri mozambique ego baravuga yuko bakoze ibishoboka byose baragarura uturere twari twafashwe n'inyeshyamba cyangwa n'intagondwa ariko abantu benshi batanguye kubinenga ko ibyo bintu bishoboka ko usanga harimo ibihugu nabo bifisemo ingufu cyangwa ukuboko kugira ngo amahoro n'umutekano ntabashe kugaruka muri ibyo bihugu baba bagiyemo mbe nk'umutumire yoduha umuco kuri ibyo bibazo kugira ngo abantu turi ko turumviriza iki kiganiro kugira dushobore gutahukirwa murakoze cyane ngaho ku ijwi ry'amerika urakoze cyane leonard reka dufate na suleyimani wiriwe neza wiriwe neza uri he ndi ndi ngoyi ikibazo cyawe ikintu cya mbere na nagira mbanze nshimire u rwanda ku kwigoro bagira iyo hubutse ahantu hose ba- bashobora kwemezana bakemezana byihuse icyo turagishima kwanza tugahamagarana n'ayandi maleta ko yofata akarorero nk'ako ikibazo ikibazo cyanjye ni mbega kubera iki n'isi yose iyo ibintu by'i- by'imigwi nk'iyo yiyadukizika ikica bene gihugu kubera ko ama- abo baba bajeje gukingira abanyagihugu kwanza cyangwa se aba- abashikiranganji bajeje iby- iby'umutekano kubera ko badashobora kwama bahuye iminsi yose kugira ngo bakingire abenegihugu bakore nk'uku ku- k'u rwanda usanga u rwanda kenshi nkunda kubyumva aribo bonyine bakunda ku ko bari ko barehezana mu bihugu byinshi gusumba ayandi maleta boba bakorana n'abandi bakavugana bati niho mu- muterera iki mushoboye iki imbere y'uko barungikayo izo nteko zabo urakoze cyane cyangwa se bobo ba- urakoze Su- urakoze Sulaiman dusigaje umwanya muto cyane ariko ah, ndibaza ko ikibazo cyawe cyumvikanye Ah, Colonel Rwivanga ah, kuri icyo kibazo cya mbere cya Leonard nta gihugu nzi kiturwanya muri eh, misiyo yacu ya mozambique ibihugu byose bisa n'aho bya- byashimye igikorwa eh, cyo gutabarana eh, sindumva igihugu kibirenga na kimwe ubwo rero sinzahana uganda Eh, ku kibazo cya kabiri eh, sinacyumvise neza sinzi niba wacyumvise ngo kinsubiremo Ah, ngira ngo arasa nk'ugaragaza ko ah, kugira ngo ikibazo cy'umutekano muke gikomere mu gihugu ni iki kiba cyabuze kugira ngo inzego z'umutekano zo muri icyo gihugu runaka ah, zibe zagikemura mbere y'uko icyo gihugu gikenera imfashanyo ziturutse ahandi ndibaza ko ari aho yaganishaga Ah, kugira ngo rero musubize ah, yasaba kubanza nkiga neza ibibazo bya mozambique sina- sinagisubiza yewe igikuru ni uko navuga ibyo twe turimo gukora naho ibyabananije sinshobora kubijyamo nta n'ibyo nasubiza neza yes Ah, hanyuma koroneri rwivanga ah, turimo tugana ku musozo Ah, ibyo ari byo byose ingabo z'u rwanda nk'uko watangiye ubivuga zimaze kujya mu butumwa butandukanye hirya no hino ku isi ikidasanzwe muri ubu butumwa muri mozambique wasangiza abumva ijwi ry'amerika ni nk'iki koroneri rwivanga ndumva bisa naho nabivuze byose navuze ko eh, impamvu kiri muri mozambique eh, ni impamvu yumvikana tuzakomeza kandi eh, dukora ibikorwa nk'ibi byerekana aho ingabo zacu zavuye ndetse n'aho zigeze cyane cyane kubera amateka yacu eh, ya jenoside yakorewe abatutsi ibihugu birebera Eh, kandi twariyemeje ko ibyatubayeho bitazaba ku bandi dufite inshingano zo gutabara aho bikomeye kandi ibi tubihabwa n'itegeko nshinga kurengera ibi- ikiremwamuntu n'ubu aricyo nasoza mbabwiye Ah, murakoze urakoze cyane koroneri rwivanga gusa ikindi nakubaza hari igihe u rwanda rushobora kuba rwarihaye ah, kuba rwasoje inshingano zarwo muri icyo gihugu Ah, usibye ibikorwa bya gisirikare mwagiyemo ndetse n'ibyo murimo gukora ubu ngubu ah, byo kugerageza kugarura abaturage bari barakuwe mu zabo ibindi mukora ni iki muri icyo gihugu Ah, icya mbere ntabwo twihaye umwanya ntabwo twihaye igihe ntarengwa twihaye misiyo misiyo yo kugarura umutekano gusitabiriza sinzi ukuntu nabyita eh, no ku gufatanya n'inzego z'umutekano ah, za mozambique kugira ngo tugarure amahoro muri iki gihugu nitubigeraho rwose tuba tuzitahira rwose twiyemye
hari n'ibivugwa ko muzagerageza gufasha guhugura inzego z'umutekano muri icyo gihugu niko bimeze niko bimeze rwose eh, niko bimeze bizabafasha ariko icyo navuga ni uko guhugura bihera no mu bikoresho turakorana akazi umunsi ku wundi
byo byonyine nabyo ni amahugurwa ngo twarabitangiye kandi biri hagati
ubutumwa bwa nyuma ku bakurikiye ijwi rya amerika koroneri rwivanga cyangwa se n'ubutumwa ku ngabo zanyu ziri muri ubwo butumwa muri gihugu cya muzambike turi kumwe kandi tuzakomeza dukora akazi katujyanye kandi tuzagatoza vuba murakoze koroneri ronald rwivanga umuvugizi w'ingabo z'u rwanda tuvuganye uri i kigali mu rwanda nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi rya amerika kugira ngo tuganire ube wasobanurira abakurikiye ijwi rya amerika ubutumwa butandukanye ingabo z'u rwanda zirimo hirya no hino ku isi haba ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye haba ubutumwa bw'umuryango wa afurika yunze ubumwe ndetse n'ubutumwa mwoherezamo ingabo zanyu ahanini biturutse ku masezerano muba mufitanye n'ibihugu runaka wakoze cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu kugira ngo usangize abakunzi b'ijwi rya amerika ayo makuru ajyanye n'ibikorwa by'ingabo zanyu wakoze cyane koroneri rwivanga murakoze cyane shimire kandi namwe bakunzi b'ijwi rya amerika mwagize uruhare muri iki kiganiro shimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma alimasi karara wamfashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya gatandatu hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika amerika yo yabaye igisubizo cyacu ya ndi muri murike muri byinshi abarundi twabonye